SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
SBS Radio.
mbega uramaze kwiyumvira ingaruka zoshika mu gihe viza yawe itaye igihe uri muri australia mu bisanzwe abatemewe n'amategeko bari muri iki gihugu akenshi barafungwa hama bagasubizwa mu bihugu baje bavamwo ariko ni iki ukwiye gukora mu gihe viza yawe itaye igihe uri muri australia ivyo n'ibindi nivyo tugiye kuraba canke nivyo tugiye kubashikiriza muri iki kiganiro nitwa jean paul amede nizigama ndaguhaye ikaze iyi ni sbs mu kirundi kandi sbs ushobora kuyikurikirana ugiye ku mbuga zacu ngurukanabumenyi zitandukanye harimwo facebook podcast n'ahandi hose usanzwe ukura amakuru kaze mu nkuru n'abateguriye SBS.com.au
kaze mu idonido ry'iyo nkuru rero umusore w'imyaka mirongo ibiri n'itanu akomoka mu gihugu c'ubutaliyano tukaba tugiye kumwita giacomo muri iki kiganiro yaje muri australia kuri viza y'abaza nk'abakozi bo mu gihe c'akaruhuko k'ishuri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hama mu nyuma aronkeramwo viza y'umunyeshuri mu nyuma yarashoboye kuronka umukoresha yamwishinze bityo aronka viza y'agateganyo ihabwa abantu bafise ubumenyi runaka mu gihe yasabye viza izwi nk'amajana ane na mirongo umunani na kabiri yarashoboye kuronka viza yo kurindira izwi nka bridging visa a ariko ibintu ntivyamuhiriye reka tumwumvirize I applied for a sponsorship visa.
narasavye viza muri munyonyo w'ibihumbi But bibiri then, na uh, cumi I n'icenda entered just ariko a bridging visa for the naciye nsaba sponsorship.
bridging And, uh, visa in, uh, muri May, when rusama COVID, igihe uh, haduka arrived, ikiza I lost ca my job, covid so I cumi n'icenda didn't have any naratakaje more akazi nca ndabura n'uwari yanyishingiye ko azondihira ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bwarungikiye giacomo urwete rumumenyesha yuko rumuhaye iminsi mirongo itatu n'itanu kugira ngo azobe yasavye viza ikuramwo iyo yari yasavye izwi nka viza majana ane na mirongo umunani na kabiri yaho mu- yagomba guca asaba iyindi viza canke akava mu gihugu mu nyuma yahavuye asaba viza y'abaza nk'abashitsi abifashijwemwo n'abafasha kuronderera abantu amaviza babifitiye uburenganzira ariko ico gisabo baracanse kuko yasavye inyuma y'iminsi mirongo ibiri n'umunani viza ya kinyeshuri yari ariko imaze guta igihe nayo ikaba ariyo ya nyuma kandi yemewe yari afise hamwe n'ivyo yarasubiye kandi gusaba Emanuela Canini asanzwe akora muri Migration World afasha abantu kurondera visa yagize ati abantu benshi bari muri Australia bahari mu buryo bwemewe n'amategeko kuri visa imwe canke iyindi nubwo bimeze bityo yamenyesheje yuko rimwe rimwe abona abamugana ko baba bararetse visa zabo zigahera reka twumvirize aho yavuze ati Usually most of the people who let their visa expire mu bisanzwe are benshi really mu visa bantu bareka viza visa holders, zabo but zigata also igihe students.
ni abari kuri viza y'abashitsi ariko kandi n'abanyeshuri bamwe baribagira amatariki viza zabo zihererako abandi ntibavyitwararike abandi ntibatahure uko ibintu bitunganije abandi nabo bagahita kwiberaho gutyo mbere bakanakora batabifitiye uburenganzira mfatiye ku bumenyi mfise hariho bamwe bari kuri za viza z'akaruhuko ariko baba bemerewe gukora ariko kandi batazi ngo ni ryari iyo viza bariko zemerewe gutangura kandi gukora ubugira kandi bityo ugasanga ntibamenye ni ryari viza zabo zizohera umufasoni canini avuga yuko benshi bavuga amakuru batazi ku bijanye n'abantu bari muri australia bitemewe n'amategeko ico bisigura reka twumvirize uko yabisiguye we The first is that um, being illegal is not a characteristic ubwa mbere of, uh, kuba asylum utemewe seekers, for n'amategeko example, especially ntibisigura those who are gusaba arrived by, uh, ubuhungiro.
boat. And Nk'akarorero, the other widespread uwaje is- n'ubwato.
is that Ibindi upon bintu inquiry of the bivugwa visa, n'abantu you have 28 batabizi days to leave ngo ni Australia.
uko mu gihe It's not viza true.
yawe irangiye When it expires, uba ufite it iminsi expires.
mirongo ibiri n'umunani kugira usohoke muri australia si byo na gato mu gihe viza irangiye iba irangiye amategeko agenga viza ari mu cete cy'amasezerano yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'umunani hamwe n'ayabigenga afise uko abisigura reka tumvirize uko babisiguye By law, everyone must have a visa to enter a state hisunzwe in Australia.
amategeko Multiple umuntu visas wese have an expiry ategerezwa date.
kuba And afise during your viza stay, you yaba must make sure uwinjiye that when you canke leave before it expires, uwusohoka muri all australia contracts viza are z'agateganyo used zose as per the zifise igihe requirements.
zirangirira If this doesn't happen, rero upon mu gihe expiry uri of muri visa, you australia become legal.
ukwiye The gusaba greatest kandi risk of mbere being y'uko illegal is that you irangira may end up canke in ugasaba detention iyindi and then viza mu removed gihe from the ukwije country.
ibisabwa mu gihe bitabaye gutyo viza yawe irangiye ucuba utemewe n'amategeko igikomeye mu bijanye no kuba utemewe n'amategeko ni uko kenshi uherera mu gasho hanyuma bikarangira bagusubije mu gihugu wazananye igisata kijejwe imigenderanire n'ayandi makungu kivuga yuko hariho abantu ijana na mirongo itanu na batandatu batemewe n'amategeko bari mu gasho bategereje gusubizwa inyuma uhereye itariki mirongo itatu n'imwe nzero uyu mwaka ariko biravugwa yuko ico gitigiri gu- giharugwa mu bihumbi vy'abantu umushingwamanza akaba anasanzwe afasha abantu kurondera za viza alessia Chomandini akora muri Chomandini Migration Services yavuze ati mu gihe umuntu asanze viza yiwe yararangiye ngo urashobora gufashwa n'igisata kijejwe imigenderanire n'ayandi makungu gutegura urugendo rwawe mu gihe gusaba viza izwi nka E iyo nayo ikaba iguha uburenganzira bwo kuba muri Australia imbere y'uko bagutahana reka tumwumvirize We always advise our clients when they realize twama tugira inama abatugana mu gihe babona yuko viza zabo zigiye kurangira ko badakwiye guca bagura itike ngo bagende ku kibuga cy'indege ariko tubabwira inama y'uko bakwiye gusaba viza izwi nka bridging visa e ivyo bizobaha umwanya wo kuva mu gihugu byemewe n'amategeko bityo bikabarinda izindi ngorane zose nko gufatwa ku kibuga cy'indege mu gihe umuntu yarengeje igihe yemerewe na viza afise mu minsi iri munsi ya mirongo ibiri n'umunani baba bafise amahirwe atandukanye reka dutege yompi a person may be able to apply to remain in Australia umuntu because arashobora of their gusaba relationship kuguma with muri another australia country kubera with another imigenderanire partner, yiwe with n'uwundi visa muntu office, afise partner ubwenegihugu application, canke yemerewe or kuba muri if a australia person vyemewe has n'amategeko held a vyumvikane student basaba visa and ikizwi nka within 28 partner days visa from canke the mu gihe graduation day of umuntu their aba student visa, afise they apply visa for another yakinyeshuri visa, they hama agaca technically asaba have iyindi viza a yakinyeshuri grace period ku munsi ugira would mirongo allow ibiri them to n'umunani apply imbere for y'uko another ya visa.
yindi ya mbere irangira abafise amahirwe adasanzwe amwemerera gusaba kandi iyindi viza yakinyeshuri abanyeshuri baba bavuye mu bindi bihugu barashobora gukoresha ayo mahirwe rimwe gusa mu buzima bwabo ngo mu gihe umuntu yarengeje igihe ca viza yiwe iminsi mirongo ibiri n'umunani ataratunganya ico kibazo ca viza ariko amahirwe yiwe aba makeya cane mbere birashobora gushika bakankigwa gusaba viza mu kiringo c'imyaka itatu kandi muri ico gihe nta viza n'imwe bashobora guhabwa reka twumvirize If you had stayed and remained in Australia ukaba waragumye for muri more than australia 120 days, bitemewe n'amategeko iminsi irenze mirongo ibiri n'umunani bisigura yuko ikindi gisabo cose ca viza yo muri australia kitazokwemerwa mu kiringo runaka ivyo bisigura yuko utazohabwa viza yaba yo kwinjira canke kuguma muri australia mu kiringo c'imyaka itatu iki kiringo kizoja no mu ngiro mu gihe wowe ubwawe wibwirije ukava muri australia ico icyo kiringo cy'imyaka itatu gitangura mu gihe uvuye muri australia bifata abatigeze bagira icyo bakora imbere y'iminsi mirongo ibiri n'umunani imbere y'uko viza zabo zirangira hama bakava muri australia nk'abatemewe n'amategeko canke mu gihe bari bafise viza zizwi nka c d na e none umuntu yobigenza gute ngo yirinde iki kintu icyo ukwiye gukora ni ukwitwararika amatariki viza yawe izorangira ko mu gihe bayiguhaye ibyo bishikirizwa na canini It is not actually difficult mu bisanzwe to avoid si ibintu being bigoye without visa or kubyirinda to make them byumvikane really neza special circumstances, harashobora such as an kubaho accident ibihe or a sudden bidasanzwe event, nk'isanganya but actually canke you must be aware ibishika of the expiry bitateguwe date of your visa, ariko first of all, muri and this is rusange written on urasabwa all the kumenya letters igihe of viza approval yawe of the izorangira business, ko or you kandi can check ivyo it biba on the vyanditswe ku Department of Home ikete Affairs wahawe website rikwemerera by ko entering your waronse data viza into the system, canke and in urashobora case you're not kubiraba familiar uciye ku with rubuga English rw'ikigo language or kijejwe with the imigenderanire system, you n'ayandi can makungu ask any muri question.
australia mu gushiramwo umwirondoro uriko canke mu gihe utamenyereye ururimi canke ubuhinga bakoresha urashobora kubaza uwusanzwe abifisemo ubumenyi akora muri ico gisata rimwe rimwe birashika bamwe mu bantu viza zabo ziba zataye igihe barashobora gusaba viza izwi nka protection visa ben lamstein akorana n'ikigo refugee advice and case worker service yavuze ati bimwe mu bikorwa bakora ni hamwe no gufasha abantu bafise ubwoba bwo guhohoterwa mu bihugu byabo reka tumwumvirize The Refugee Advice and Casework Service works with people seeking asylum in Australia.
tubafasha Well, gusaba help them to apply for protection protection visa visa mu if they've gihe got a batinya fear of yuko being bohohoterwa persecuted in their own country.
mu gihugu Sometimes baje it's- bavamo rimwe rimwe Sometimes they have abantu student visas, baraza sometimes ngaha they have bafise visitor visa, na za they have viza application za relief, kinyeshuri and if they canke think zo they should apply for gutembera protection visa, birashobora we help them kuba with that.
viza iyo ari yo If they're waiting yose for that protection rero visa mu gihe application, twibaza they're not meeting yuko the conditions of the twosaba visa, so you protection should be visa satisfied.
turabibafashamo Attending classes, mu gihe then barindira iyo that viza visa bakaba might cancel batujuje them if ibisabwa it's not n'amategeko scenario.
y'iyo viza nk'akarorero ufise viza ya kinyeshuri irashobora guca ifutwa rero tubafasha mu bintu nk'ivyo ikigo rax canke mu mfunyafunyo re a c c mu minsi iheze giherutse gufasha abatari bake mu banyeshuri bakomoka mu gihugu ca venezuela mu gusaba izo protection visa ngaha muri australia kandi ukeneye ubufasha mu gihe udafise amafaranga yo kwishura urashobora kuronka abagufasha ivyo bikorwa vyo guserukirwa ata amafaranga ubirihiye ugiye ku rubuga rwa sbs akaburungu com akaburungu au akarongo gahetamye settlement guide urashobora kubona amakuru ayo hamwe n'ayandi nitwa jean paul amede murakoze mwebwe mwese mwari kumwe natwe iyi ni sbs mu kirundi bye bye urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya SBS radio uciye ku rubuga rwacu ngo ukanabumenya ariko sbs akaburungu com akaburungu au akarongo gahetamye radio apu